Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti na mu bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. I Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka hateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Bahaye ikaze mwese.
byagenze uko kubera kwitanga kw'abarongoye ibimenyeshamakuru kubera kwitanga kwa mwebwe abamenyeshamakuru Uyu ni Ministre Nestor Bankumukunzi umushikiranganji ajejwe itangazamakuru mu Burundi avuga ku buryo abamenyeshamakuru mu gihugu bakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi.
urumva rero ko iyo tariki izakomeza kugeza inyuma kugeza igihe mu rwanda ha- hazaba hari umutekano hazaba hari ubutegetsi burangwa na demokarasi umuturage azaba yidegembya Uyu nawe ni mwarimu Michel Niyibizi umwe mu bayobozi b'umugambwe FDU Inkingi ukurikiranira hafi ibibazo by'impunzi avuga ku ngingo yo kwaka uburenganzira bwo kwitwa impunzi ku banyarwanda inyuma y'itariki mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi izo nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye kaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana waramutse neza aloise Muramutse Oriane ndamutse n'abaduteze amatwi amakuru ava mu butegetsi bwa Uganda avuga ko Perezida Yoweri Museveni aza yaremeje itegeko rikuraho imyaka y'amavuko umukuru w'igihugu atorenza kugira yemererwe kwitoza ubugira kandi umuvugizi wa Perezida Don Wanyama yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko Museveni yemeje iryo tegeko ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri guheze ibyo bica bimuha uburenganzira bwo gushobora kongera kwitoza kurongora ubuganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ndetse n'iyindi nshuro izokurikira inyuma yaho mu gihe yo yifuza inama nshingamateka ya uganda igizwe ahanini n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi yari yemeje iyo nteguro y'itegeko ihinyanyura ibwirizwa nshingiro ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri Kiza Besigye atavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ejo ku munsi wa kabiri ko atagitangaje kirimwo kandi ko Museveni ari we ari hejuru y'izo mpinduka ziriko ziraba kandi ari nawe vyungukira ikindi kiri muri iyo mpinyanyuro ni uko i- abashingamateka ba uganda bongewe imyaka ibiri ku myaka itanu bahora batorerwa ikiringo cabo kigiye ku myaka indwi bisigura ko ayandi matora y'abashingamateka azocaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abantu bashika icenda nibo bamaze kumenyekana ko bishwe n'imbeho irenze urugero imaze indwi zitari nke y'iyi nkumbi aha muri leta z'ubumwe za amerika kandi abakurikiranira hafi ibihe bavuga ko mu minsi iri imbere ho bigiye kunyuka ikigo cy'igihugu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibirere kivuga ko amaleta mirongo ine ariyo abangamiwe kuruta ayandi ibitaro n'amavuriro aha muri leta z'ubumwe za amerika byakira ku munsi ku munsi abaremvye ku bw'indwara zitandukanye ziterwa n'imbeho igisagara ca new york ejo kuwa kabiri carahagaritse ukunguruza abantu mu mato kuko inzuzi zacitse ibarafu nayo muri leta ya florida televiziyo cnn yaha muri amerika yatangaje ko igisagara ca orlando cugaye inzuzi z'amaratiro ku banya- ku ba mukerarugendo ku bw'izo mvu z'imbeho nyinshi leta z'ubumwe za amerika itangaza ko iteguriye gufatira ibindi bihano korea ya ruguru mu gihe ico gihugu cohirahira kikongera kugerageza ikindi gisasu ca nikleyeri ivyo vyashyikirijwe ejo ku munsi wa kabiri na niki hari ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika muri oni hari avuga ko hari urukurukuru ruvuga ko korea ya ruguru iri mu myiteguro yo kugerageza iyindi misire ati mu gihe ivyo vyoba nta kabuza ibindi bihano vyoca bikurikira ambasaderi hari avuga kandi ko amakungu akwiye kuguma ashize hamwe kandi agavye kugira igi- ico gihugu ntigihabwe akaryo ko gutunga ikirwanisho ruhonyanganda ejo ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cya Iran yaragabishije abo yise abansi ba repubulika arongoye guteza uruhara uruhagarara mu kwi- kuyigwanya urwo ruhagarara rwatang- rwaratanguye haraciye indwi yagize ati mu minsi iheze abansi ba irani barakoresheje ibitari bike harimwo amafaranga ibirwanisho politike n'iperereza mu guteza uruhagarara muri iyi repubulika ya kisilamu ayatola ali kameneyi yabivuze mu itangazo yashizwe ahabona kuri televiziyo y'igihugu hamwe no kuri site ya interinete yiwe kameneyi yavuze ko azoshikiriza ijambo abanyagihugu ku bimaze iminsi biba igihe kibereye n'icyashika amakuru amwamwe amenyesha ko hamaze kwitaba imana abantu barenga mirongo ibiri batandatu muri bo bakaba biciwe ku biro by'igipolisi mu gisagara ca kadrarijani imyiyerekano igizwe n'itana mu mitwe n'abapolisi yatanguye inyuma y'aho abanyagihugu bari mu myiyerekano bagerageje kwiba inkoho inama ya oni nayo ijejwe umutekano ku isi yarakira ibihugu bitandatu bitari ntahegahezwa ivyo navyo ni guine equatoriale cote d'ivoire kuwait ubuholande peru hamwe na polande bizoba bifise ijambo mu gihe ako kanama kazoba kariko gahangana n'ibibazo by'ama- bya- by'amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamakungu mwamenya ko inama ya oni ijejwe umutekano ku isi igizwe n'ibihugu cumi na bitanu bitanu muri vyo ubushinwa ubufaransa uburusiya ubwongereza hamwe na leta z'ubumwe za amerika bikaba bifise ibibanza ntayigayizwa muri iyo nama
urakoze aloise ku makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi kuva muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bugiye kwagura urwego rw'abavugizi mu ntara ari hamwe iyo ngingo yoja mu ngiro abamenyeshamakuru bakorera mu ntara z'uburaruko bavuga ko boruhuka kujuragirika mu kurondera amakuru mu nzego za leta inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze umwuga wo kumenyesha amakuru wakozwe neza cyane mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nesitori bankomukunzi umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yabivugiye mu ijambo yashikirije abamenyesha amakuru ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hari inyuma y'ikiganiro c'umukuru w'igihugu petero nkurunziza n'abanyagihugu mu kayanza ukuri si ukubahema nagira ndababwire yuko uyu mwaka umwuga wo kumenyesha amakuru wagenze neza cyane n'ikimenyamenya ni uko bimwe twara twumva mu myaka yahera umumenyesha amakuru kanaka yagiriwe uku cyangwa yagirijwe ibi uyu mwaka byabaye bike cyane nimba byarabaye aha rero ikaba ari semo nziza twofatira ko kugira ngo tubandanye kuri uwo murindi bivuga yuko akazi ko kumenyesha amakuru tujejwe tuzi ko katoroshe twaragerageje ibishoboka byose tuwukora neza byagenze uko kubera iki? kubera kwitanga kw'abarongoye ibimenyesha amakuru kubera kwitanga kwa mwebwe abamenyesha amakuru banki umukunzi avuga ko hari ingingo zafunditswe hagati y'ubushikiranganji arongoye abarongoye intwaro n'abarongoye ibimenyesha amakuru ati izo ngingo zigamije guteza imbere umwuga muri izo harimo kwagurira igisata c'ubuvugizi mu ntara muri ko muvugira ubushikiranganji inzego zitandukanye hejuru gusa hari aho usanga mu ntara naho hariho utunenge twumvikanye rero yuko mu ntara twora bimwe twoshiraho ah, abavugizi nabo bavugira intara ikindi twumvikanye ni uko hoshirwaho ivyo twise serire de veille yoba birimwo n'abamenyesha amakuru abamenyesha amakuru bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu biteze akarusho kanini kuri iyo ngingo apolinere muzagara ni ijisho rya radiyo isanganiro mu ntara za ngozi na kayanza hari ikibazo kiduhanze kuko wagenda ukarondera buramatari ugasanga si ariko bifatirwa n'amabanga menshi washikira umuhanuzi wiwe muri ico muza gisanzwe cabereye mu ntara ya- ya ngozi nsanzwe nkorera akakubwira ngo je nta rushanse yo kuvuga Eh, waja kuraba umu- umupolisi akubwira ngo komiseri ntari hafi ugasanga urabuze ubaza inkuru kandi ari inkuru yihuta twe turonsere umuvugizi mu ntara no kuri vyofasha cyane gose mbere hari n'igihe batubwira bati eh, iyo nkuru twebwe ntituri umuvugizi w'ubushikiranga cyangwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu cyangwa umuvugizi w'igipolisi wewe w'igihugu ugasanga ni ibintu bitera ingorane mu kazi kacu ka minsi yose nimva yuko bigiye kudufasha gukora bifashe no kugira ngo abanyagihugu babo umuntu akorera baronke inkuru nabo nyene itohojwe neza Eze yubahwe arongoye radio umuco FM ikorera mu ntara ya Ngozi nawe nyene yiteze koroherwa mu kazi aratubwira uko abavugizi yifuza ko boba bameze nuko eh, abo bavugizi bo ku rwego rw'intara boba ari abantu bazi neza na neza ibisata byose ukuntu bikora ntawomenya byose ariko akamenya ibisata byinshi eh, kuko hariho nk'isata nk'iby'umutekano byohava bimugora ariko ugasanga iby'uburimyi iby'ubworozi iby'ubutunzi iby'ibidukikije ibyo bintu arabizi arashobora kuba afise amakuru yabyo akamenya n'ukuntu ayatanga niyubahwe abona ko intara yogira abavugizi muri buri gisata c'ubuzima bw'igihugu Eh, nk'iyo twabuze buramatari eh, twahora twikora ku batwara ibisata bitandukanye nk'uburimyi n'ubworozi canke eh, igisata c'amagara y'abantu Eh, kurya hari ubushikiranganje butandukanye bu- bukaba bufise n'abavugizi babwo nako twifuza yuko vyogenda ku ntara ku ntara perezida petero nkurunziza aherutse gucishamo ijisho bamwe mu bakora umwuga wo kumenyesha amakuru hari mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu nkurunziza yavuze ko badasoma kugira bamenye amategeko araba ibisata byose by'igihugu bakihatira vya politike gusa filipo nzobonariba avugira leta ati kuva ubu nta citwazo nukuri mukaza hajya muri sekretariya ya guverinoma cozo baba mukeneye ko mukorera imiryango iruguruye n'abakozi babo barabizi bazobakiriza yombi kugira ngo ejo icyo uriko urakorako hamwe nawe nyene azovuga ati umuhungu ari aho yarize kumbe ntibazi agakopi baje gutora hajya dukorera umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha amakuru asaba abamenyesha amakuru gukingira umwuga wabo kugira bishoboke umushikiranganji banka umukunzi abasaba gukurikiza amategeko no kugendera akarangamutima k'umwuga wabo ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu burundi tuje mu rwanda impunzi zigera ku bihumbi cumi n'indwi zari zitegekanijwe gutahuka imbere y'itariki mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abagera kuri cumi n'icenda bonyene nibo batashe mu ndwi iheze yarangije umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ubushikiranganji bujejwe gutahukana impunzi mu rwanda buvuga ko naho sitati y'ubuhunzi yavuyeho itariki mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ku banyarwanda bahunze kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'icenda kugeza mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani leta y'u rwanda izobandanya kwakira impunzi zose zizokwifuza gutahuka inyuma y'iyo tariki ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi minisiteri ishinzwe impunzi midimari yari yabwiye abanyamakuru ko mbere y'uko itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi na karindwi igera ngo icyemezo gikuraho sitati y'ubuhunzi rusange ku banyarwanda bahunze kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani habarurwaga abanyarwanda bagera ku bihumbi cumi na birindwi bari bakiri mu buhungiro hagendewe ku mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi hcr mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe impunzi z'abanyarwanda zari ibihumbi ijana minisiteri yo gucyura impunzi yemeza ko uyu mubare wagabanutse kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi habarurwaga abatahutse bagera ku bihumbi mirongo inani na bitatu magana arindwi mirongo itanu na batanu minisitiri ushinzwe imicungire y'ibiza n'impunzi dobonere jeanne darika yari yabwiye itangazamakuru mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize ko hari icyizere ko mu cyumweru cyari gisigaye ngo hakurweho sitati y'ubuhunzi umubare w'abatahuka uziyongera kuko hari abatekerezaga ko igihe cyo kuyikuraho cyongerwa nk'uko byagiye bikorwa mu myaka ishize mu mpunzi ibihumbi cumi na birindwi zari zisigaye ubwo haburaga icyumweru kimwe ngo itariki ntarengwa yo guca ubuhunzi ku banyarwanda igere umuyobozi ushinzwe impunzi muri minisiteri y'impunzi rwama jean claude yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko abagera kuri cumi n'icyenda gusa aribo batashye muri iyi minsi ya nyuma y'ukwezi kwa cumi na kabiri bavuye mu gihugu cya uganda banyuze mu nkambi y'agateganyo ya nyanza kugira ngo bahabwe bya bindi bahabwa nk'uko twabivuze rwose u- urumva amarembo y'igihugu cyabo arakinguye nta nta waza ngo tumusubize inyuma umunyarwanda wese igihe azashakira kuzira urumva impungenge ngira ngo twagaragazaga ni ni izishobora ku- ni iby'izishobora kubabaho ah, igihe sitati y'ubuhunzi ikuweho muri ibyo bihugu urumva baba baba ba- bari mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa n'amasezerano Eh, ariko uzaza wese amarembo arafunguye azaba atashye mu gihugu cye za nyungu yarategereje ahabwa na hcr zo ntazazibona Eh, birumvikana
impunzi itahutse ifashwa na leta y'u rwanda ndetse na hcr kubona ubwisungane mu kwivuza mu gihe kingana n'umwaka ibiribwa by'amezi atatu indangamuntu ndetse buri muntu mukuru agahabwa amadolari y'amerika magana abiri mirongo itanu ni ukuvuga arenga ibihumbi magana abiri mu mafaranga y'u rwanda naho umwana ahabwa amadolari ijana na mirongo itanu y'amerika ni ukuvuga asaga ibihumbi ijana na makumyabiri impunzi ikuriweho sitati y'ubuhunzi iba yambuwe uburenganzira bw'ibanze bwo kurengerwa n'amategeko nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ntiyongera kandi guhabwa ubufasha bw'abagiraneza ndetse na hcr minisitiri wo gucyura impunzi mu rwanda avuga ko abanyarwanda bazataha nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri bazakirwa mu gihugu ariko hari ubufasha bumwe bazatakaza kuba rero umuntu yataha nyuma y'uko sitati y'ubunzi yavuyeho ntago nk'abanyarwanda ntago nka leta y'u rwanda tuzamusubiza hanze ngo ni uko yatinze gutaha atatashye kuri kiriya gihe kuri iriya tariki cya mbere yayo ariko hari bimwe byahindutse hari bimwe bigomba guhinduka nk'ubufasha bw'imiryango itandukanye babonaga urumva ko icyo gihe bizamusaba imbaraga zo gushyiramo uruhare rwe kugira ngo agere mu gihugu ariko nagera mu gihugu twebwe urumva ko harimo ingorane nagera mu gihugu twe twiteguye kumusubiza mu buzima busanzwe kumuha amahirwe nk'ay'abandi banyarwanda bose bafite ku birebana n'abahunze nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani bakaba barahawe sitati y'ubuhunzi mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rizakomeza kubareberera nk'impunzi ndetse n'abahunze nyuma y'icyo gihe bagisaba ubuhunzi bazakomeza kubusaba berekana impamvu zumvikana zatuma bitwa impunzi kuva mu bihumbi bibiri na cumi muzi abanyarwanda zigera ku bihumbi mirongo inani na bitatu magana arindwi mirongo itanu na batanu baratahutse abenshi mu batashye abagera kuri mirongo irindwi n'umunani ku ijana bavuye muri repubulika na demokarasi ya kongo cumi na barindwi baturuka mu gihugu cya tanzania naho batatu baturuka mu gihugu cya uganda guhera muri mutarama umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi abagera ku bihumbi cumi na bine magana ane mirongo itatu n'umwe bamaze gutahuka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukivuga kuri iki kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda komite igizwe n'imigambwe ya politike n'imiryango yiyemeje gukurikirana ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ivuga ko ibibazo byatumye abanyarwanda bahunga bitararangira kandi ko ibihugu byakiriye abanyarwanda byobagumana mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Etienne Karekezi Professeur Michel Niyibizi aba mu Bubiligi umwe mu bakomiseri bagize iyo komite asobanura ko abona icemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda kimeze biriya byo kuvanaho ubuhunzi ari igitekerezo cya hasi na leta y'u rwanda bafatanyije bakihugika bagakora ibintu bimeze nk'amanyanga biriya birahari kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bavuga ko bizaba mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bikomeza kugenda byigizwa inyuma kugeza ubu ngubu nkabanyeka ko kandi ni ukuri ko ibihugu byakiriye impunzi zarakwiye imishwaro kubera guhunga ubwicanyi bwa fpr zitazasubiza impunzi mu mashyamba kugeza aho zitagira kivurira zigasubira zigakwira imishwaro zigasubira mu mashyamba nkeka ko ibyo bihugu ubwabo izo mpuwe byagize icyo gihe bizakomeza kuzigira kuko bizi neza ko mu rwanda nta mahoro aharangwa kugeza ubu ko ibyo izo mpunzi zahunze bigihari nkeka rero ko ari haseri kuko ejo bundi byarabigaragaje mu ibarwa yandikiye abantu bo impunzi zari zabatakambiye zo muri congo brazaville kasiteri ivuga iti nta muntu uzirukanwa ku ngufu ku iriya tariki niyumvikanwa hagati ya hcr u rwanda n'ibihugu bicumbikiye impunzi z'abanyarwanda mwese mubona ko iyi tariki yasunikwa kugeza ryari ko mu byumvikanywe hari uko icyatumye abanyarwanda bahunga kujya kuba impunzi cyarangiye inama i geneve muri iyo nama mpuzamahanga harimo n'abahagarariye u rwanda na hcr dusobanura impamvu impunzi zidashaka gutaha ni uko icyo zahunze kigihari ntabwo rero mu rwanda nk'uko babivuga mu rwanda impunzi zahunze umutekano muke mu rwanda harangwa umutekano muke zahunze akarengane gukubitwa kwamburwa ibyabo gufungirwa ubusa kuburirwa irengero hari irondakoko rikabije ubutegetsi bw'igitugu kutagira ijambo ubushomeri ubukene imisoro n'ibindi ibyo bintu byose rero birahari ku buryo izo mpunzi igihe mu rwanda ibyo impunzi zahunze bigihari kuko na n'ubu impunzi ziracyakomeza guhunga nubwo bavuga ngo ngo impunzi zahunze kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza muri mirongo icyenda n'umunani ngo nizo zirebwa n'icyo kibazo none si izindi zo zirimo guhunga zo zirarebwa n'iki ku buryo rero mu iyo nama twerekanye ko ibyo mpunzi zidashobora gutaha kubera ko ibyo zahunze bigihari iyo tariki zizakomeza kwigizwayo kugeza igihe u rwanda ruzibwiriza nk'uko rwabeshyaga muri sharita ya fpr aho bavugaga ngo fpr ije guca ubuhunzi burundu ahubwo ntabwo yigeze abaho impunzi zingana gutya kuva u rwanda rwabaho kuva igihe fpr ifatiwe ubutegetsi niho impunzi zabaye nyinshi kandi n'ubu ngubu zikomeza kwiyongera urumva rero ko iyo tariki izakomeza kugeza inyuma kugeza igihe mu rwanda hazaba hari umutekano hazaba ubutegetsi burangwa na demokarasi umuturage azaba yidegembya icyo gihe impunzi ni abanyarwanda bakunda igihugu cyabo kuva kera ntabwo bigeze bahunga igihugu cyabo aka kageni ku buryo rero efuperi niyo ibwirwa yagombye gukora ibyangombwa byose kugira ngo impunzi zisubireyo nta kwishisha mwarimu michel niyibizi numvise impamvu muzamuye mubura ubutabera ikibazo cyo gutotezwa ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cyo gufungwa ni ibibazo biboneka mu bihugu bitandukanye ku isi mu buryo ahari butandukanye ariko nkurikije ibitangazwa na guverinoma y'u rwanda ndetse n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu bavuga ko umutekano ituze ubwisanzure ubutabera byigaragaza mu gihugu ahubwo leta y'u rwanda igasobanura ko mwebwe muri komite yanyu ihagarariye impunzi z'abanyarwanda ko mwirengagiza ukuri kuri imbere mu gihugu ahubwo mugatanga isura itari yo y'u rwanda naguha impamvu ebyiri cyangwa ibimenyetso bibiri bigaragaza ko mu rwanda nta bwisanzure buhari hari madamu victoire ingabire na diane ndetse n'abandi banyapolitike bagerageza kuvuga icyo batekereza kwerekana ko mu rwanda nta demokarasi ihari bakabizira ikindi ni uko impunzi zikomeza kuza ziva mu gihugu zikwira imishwaro kuko bigaragazwa na za raporo zitangwa n'imiryango itegamiye kuri leta nka human rights watch na amnesty international izo raporo ndetse na na komisiyo ya loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu nayo iherutse kwerekana ko nta bwisanzure buhari ko mu rwanda uburenganzira bwa muntu buhonyorwa ku buryo rero uravuze ngo mu bindi bihugu ngo hari ibibazo birahari ariko nta bindi bihugu bimeze nk'u rwanda kuko ibyo bindi ibindi bihugu ntabwo byakozweho za raporo nka ziriya muribuka na mapingi ripoti yerekana ko abari ku butegetsi ubu ngubu baregwa ibyaha byibasiye inyoko muntu ku buryo ibiri mu rwanda ntahagomamuntu ku buryo ahandi bitahari kuko nta bihugu bifite impunzi zingana n'iz'abanyarwanda iyo ugereranyije ukuntu u rwanda ari rutoya mbese ukabona icya cumi cy'abanyarwanda kiri hanze ndetse n'abarimo batisanzura bashaka no gusohokamo arakoze mugenzi wacu Etienne karekezi yavuganye na profesor michel niyibizi ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro amerikana kibashikiriza ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo mwagiteguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza kuva ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri gushize kugera ejo bundi kuwa mbere ku bunani abirabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika bahimbazaga iminsi mikuru igaruka buri mwaka bita kwanza kwanza ni iki yaje ite nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana kwanza bikomoka ku ijambo ry'igiswahili rivuga intangiriro nk'uko maurana karenga wayishinze abisobanura kwanza iva ku nteruro matunda ya kwanza isobanura umusaruro wa mbere w'imbuto birasa n'umuganura mu kinyarwanda umuganuro mu kirundi kwanza ivuka muri filozofi ya kawaida ivuga ko igikomeye ku birabura ari ukumenya umuco wabo bagomba kwita ku bwiza bwawo noneho bakabikoresha mu buryo ubuzima bwabo buhora buba bwiza buri gihe kurushaho karenga avuga ko kwanza igamije guhimbaza umuco n'imigenzo y'abakomoka muri afurika kubakangurira ko bagomba kunga ubumwe kumenya icyo bari cyo koko n'ingufu zabo ni ukuvuga imbaraga bifitemo muri make kwanza ni ugusubira ku isoko ni iminsi mikuru ikorwa n'umuntu ku giti cye inzu cyangwa se urugo n'umuryango imara icyumweru buri mwaka kuva ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri kugera ku ya mbere y'ukwa mbere gukurikiraho umwe mu migenzo ikomeye ni ugusangirira hamwe amafunguro mu rwego rwo kwibuka no kuzirikana umuco gakondo w'abanyafurika wo gusangira no gushimira imana zabo baziha amaturo nk'uko mawurama karenga abisobanura kwanza ni umunsi mukuru w'abirabura washyiriweho abirabura ariko n'abandi bo mu yandi moko n'imico itandukanye nabo bashobora kuwuhimbaza ati kwanza ifitiye ubutumwa bwiza isi yose buri muntu wese w'umutima mwiza kugira ngo twese dufatanye duharanire ku isi iba nziza mawurana karenga avuga ko kwanza ishingiye ku mahame arindwi bita nguzo saba umoja ubumwe kujicagulia kwigenga ujima umurimo rusange cyangwa se umuganda ujama koperative zo kwiteza imbere mu bukungu niya kugira umugambi mu buzima kuwumba guhanga ibintu bishyashya na imani ari ukuvuga imyemerere kwanza yahimbajwe bwa mbere na mbere mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu mu gihe abirabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika baharaniraga cyane uburenganzira bwabo nubwo itangira umunsi umwe nyuma ya noheli ntabwo igamije kuyisimbura karenga arabisobanura ati noheli ni umunsi mukuru w'amadini y'abakirisitu naho kwanza ni umunsi mukuru uhimbaza umuco ntaho uhuriye n'idini ni ukuvuga rero ko kwihimbaza yombi bitavuguruzanya mu bihumbi bibiri na gatandatu mawurana karenga yavuze ko abizihiza kwanza bari bamaze kugera kuri miliyoni makumyabiri n'umunani naho mu bihumbi bibiri n'icyenda ikigo ndangamuco w'abirabura cyitwa african american cultural center cyatangaje ko abahimbaza kwanza bari miliyoni mirongo itatu kwanza rero yagiye ikura iramenyekana ku buryo n'igihugu kiyemera iposita ya leta zunze ubumwe za amerika imaze gukora tembure kuri kwanza inshuro enye guhera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi naho abakuru b'igihugu guhera kuri bill clinton kugera ubu bose batanga ubutumwa bwo kwifuriza kwanza nziza abayihimbaza usibye kandi muri leta zunze ubumwe za amerika kwanza imaze kugera no muri jamaica brazil canada mu bwongereza no mu bufaransa ijwi rya amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo mawurana karenga washinze kwanza ni muntu ki karenga ni umwirabura wo muri leta zunze ubumwe za amerika yavutse mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na rimwe yitwa ronald everett afite imyaka mirongo irindwi n'itandatu irenzeho gato mu busore bwe yabaye mu mitwe itandukanye y'abirabura yaharaniraga uburenganzira n'ubwigenge bwabo harimo n'iyashakaga gukoresha ingufu nka black panther party muri icyo gihe niho ronald everett yahinduye amazina ye arayanga rero avuga ko ari amazina akomoka ku bucakara afata amazina ya karenga ni igiswahire rishatse kuvuga umurinzi w'umuco na mawurana ry'igiswahire rikomoka ku cyarabu risobanuye mwarimu kandi koko yize izo ndimi zombi igiswahire n'icyarabu arazinonosora afite n'impamyabumenyi z'ikirenga phd ebyiri mu bya politiki no mu mibereho y'abanyafurika harimo na misiri ya kera ubu ayobora ishami ryigisha ayo masomo ku mibereho y'abanyafurika muri kaminuza ya leta ya california california state university inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi turashimiye na fasirige biyehu yadufashije kwegeranya bino biganiro tubararika kubandanya umwumviza radiyo ijwi rya amerika mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.